iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri no- aho ni mu burundi naho i kigali mu rwanda mukatwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mwese kuri radiyo yanyu ubu ni ikiganiro muri isanga turavuga ku ihohoterwa rikorerwa abana n'abakobwa mu rwanda mu burundi namwe muze kutubwira niba icyo kibazo mukibonaho iwanyu ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu muri isanga ni cya kiganiro kibaho ijambo muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara telefoni yacu ni ya watsapu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura.
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ihohoterwa rikorerwa abana n'abakobwa mu gutangira ikiganiro nagira ngo twongere tubumvishe inkuru twabagejejeho ku wa kane w'icyumweru gishize ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda karado ifata iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ihohoterwa rikorerwa abangavu ikibazo gikomeye karado rero ikavuga ko imibare igaragaza ko iki kibazo cy'abangavu batwara inda mu rwanda kirushaho gukara- gukaza umurego akaba ari inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
uko iminsi igenda ishira niko inzego zifite aho zihuriye n'uburenganzira bw'umwana zigaragaza ko ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa kirushaho gukaza umurego impamvu nyamukuru izi nzego zihurizaho zishyira mu majwi ni uburangare bw'abagize umuryango batakigira ibyo bitaho ku birebana n'uburere bw'umwana n'izindi urugero ijwi rya amerika ifite kuri iki kibazo yarukuye mu rukiko rw'ibanze rwa rusoro rwo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali uru rukiko rufite imanza nyinshi ruburanisha ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu hari nk'umwana w'umukobwa uru rukiko ruburanisha urubanza rwe uyu mwana twahisemo guhimba akabebi ibyangombwa bye by'amavuko bigaragaza ko aribwo yujuje imyaka cumi n'umunani iyi myaka niyo fatizo y'ikigero cy'ubukure ibihabanye n'ibyo kabebe afite utundi tubebe tubiri yabyaranye n'abagabo batandukanye kabebe aheka mu mugongo imfura umwana wa kabiri akamushyira mu bitugu umwana wa mbere wa kabebe afite umwaka n'amezi atatu umusore wamuteye inda ya mbere atwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali arabyemera ariko akavuga ko uyu mukobwa yari yujuje imyaka y'ubukure umwana wa kabiri wa kabebe nawe nibwo yujuje amezi atanu kabebe utagaragara mu rukiko kubera ariko amategeko abiteganya ku manza nk'izi yemeza ko umusore wamuteye inda ya kabiri biganaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye ariko uyu ubutabera ntiburamuca iryera magingo ya kabebe yahagaritse amashuri abashinzwe uburenganzira bwa muntu bamujyanye mu kigo cy'abihaye imana niho uyu mwana arerera abandi bana be babiri uretse abo basore bateye kabebe inda akabyara abana babiri hiyongeraho undi wa gatatu ushinjwa kumuhohotera ubugira gatatu nawe uburana ahakana ibyaha mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika akabebe wabyaye utundi tubebe tubiri yumvikanisha ko agikomeye ku musore wa gatatu uregwa ko yamusambanyije inshuro eshatu ku bwa kabebe uyu musore bivugwa ko yakoraga umwuga wo kogosha mu mujyi wa kigali yari inshuti ye ku buryo abifitiye ububasha yamufunguza iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abana rishingiye ku gitsina abahagarariye amatorero n'amadini bavuga ko ahanini giterwa n'uburangare bw'ababyeyi batakita ku nshingano zabo bishop john rucyahano uhagarariye ihuriro ry'amatorero n'amadini ya gikirisitu mu rwanda niko we na bagenzi be babibona abana b'iki gihe bameze nk'uko ba se na ba nyina bameze nta mwana uba uko atagizwe niba ababyeyi ari indangare batabana batabana n'abana babo bakabajungunyira abakozi batazi aho bavuye batazi uko barezwe ababyeyi nibo batera aba bana i- uko baba babaye bwana evariste mu rwanda cyaka ushinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana no gutwita kw'abangavu mu mpuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda karado mu mpine yabwiye ijwi rya amerika ko igihe cyose nta ngamba zikarishye zafatwa kuri iki kibazo ingaruka zarushaho kwiyongera ikibazo ni hatagira igikorwa ingaruka zirahari cyane mbere na mbere hari abana benshi bari kuvuka mu gihe igihugu gifite gahunda yo kuboneza urubyaro cyangwa yo gusaba yuko habyarwa bakeya bashoboye kurera none ikibazo gihangayikishije kuba hari abana bari kubyara abandi abantu uvuga ngo abana ntibashobora kurera abandi bakiyongera ku mitwaro y'ababyeyi bari bafite yo kubarera ugasanga ni ikibazo kizagira ingaruka mu muryango amakimbirane ariyongera hagati y'abateye inda n'abaziterewe amakimbirane ariyongera ndetse bizagira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu kuko niba abana bakabaye bakorera igihugu bari kujya kurera abana ntibagire icyo bakora abana bari kuva mu ishuri urumva bizagira n'ingaruka ingaruka ku burezi kuko ngira ngo dufite abana benshi bavuye mu ishuri kubera iki kibazo bwana mu rwanda cyaka kagira icyo asaba ubutegetsi bw'u rwanda mbere na mbere ikintu dusaba guverinoma ni uko ibi bintu byashyirwamo ingufu na buri wese inzego z'ibanze zikadufasha eh, noneho nkanasaba ndetse inzego z'ubutabera ko zashyira ingufu uh, gukurikirana abateye bano bana inda cyangwa abakomeje gutera abana inda kugira ngo babibazwe kuko imibare dufite igaragaza yuko umubare w'ababasha kugezwa mu nkiko ni- uracyari muto cyane ugereranyije n'abakora ibyaha minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu rwanda yizeza ubukangurambaga butajegajega ku nzego zitandukanye ndetse n'abagize umuryango mu mugambi wo kubonera umuti iki kibazo ubushakashatsi bwakozwe n'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu bwagaragaje ko mu mirenge mirongo itanu n'ibiri yo mu turere icumi hirya no hino mu gihugu abangavu bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'umunani basaga magana inani batwaye inda ubwo bushakashatsi bwa karado bushyira akarere ka huye ku mwanya wa mbere wagaragayemo abangavu benshi ku mpuzandengo ya cumi na kane n'ibice bibiri ku ijana batwaye inda gakurikirwa n'uturere twa kicukiro na kamonyi ubundi bushakashatsi bwo mu mwaka ushize bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nabwo bushyira iki kibazo kuri karindwi ku ijana mu gihugu hose by'abangavu bari hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'irindwi batwaye inda erike bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
eric urakoze kuri iyi nkuru waduteguriye inshuti z'ijwi ry'amerika rero ni ikiganiro muri isanga nk'uko nabibabwiye dutangira uyu munsi twatumiye madame marie immaculee ingabire ashinzwe byinshi ku birebana n'uburenganzira bwa muntu uyu munsi aravuga nk'umujyanama ku bijyanye n'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ibyo bita gender ku- mu rurimi rw'icyongereza ni mu- ni mu mpuzamiryango rero profame twese hamwe mu rwanda turaza kwibanda cyane ku ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa turaza rero kubaha umwanya namwe muze kubaza ibibazo mwifuza gusobanukirwaho cyangwa se mutange ibitekerezo reka noneho twakire umutumirwa wacu ma- ni madame ingabire marie imakire imakire urakomeye
yego ndakomeye namwe ni byiza rwose natwe turakomeye umwaka mwiza kandi kaze ku ijwi ry'amerika
mwebwe umwaka mwiza kuri twese murakoze Ye. nk'umwe rero mu baharanira uburenganzira bwa muntu m- bukaba n'umujyanama mu birebana n'uburinganire mu mpuzamiryango profame twese hamwe muri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa yaduteguriye twumvise bimwe mu bibazo abana b'abakobwa bahura nabyo ariko kandi nkamwe murebera mu ndorerwamo yaguye ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana b'abakobwa cyifashe gute mu rwanda muri make
Eh, ni ikibazo kuko gifite intera ihanitse ikwiye gutuma buri muntu wese akibazaho kikanamutera ubwoba kuko ah, iyo uroye imibare igaragazwa n'ubushakashatsi butandukanye ubona ari ikintu ah, gi- gikwiye kuba kiduhangayikishije twese Mhm.
kuko aho bikomereye ni uko usanga abana b'abangavu rimwe na rimwe bi- ubuzima bwabo busa n'uhagarariye aho ngaho n'iyo bwakomeza ariko bugakomeza nyine atari ubuzima bushimishije ndetse ari wa mwana uta- ushobora kutazagira icyo yimarira gifatika mu buzima Mm. murabivuga rero muvuga imibare nyine nk'uko twanayumvise imwe mu bushakashatsi bwakozwe haba mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka ushize Ah, biragaragara ko ko- koko ikibazo gikwiye guhangayikisha ko hari abana barimo gutwara inda Eh, iyo murebye musanga m- ku buryo bwihariye ingaruka ziboneka kuri abo bana muravuga muti ubuzima busa nk'aho buhagaze ingaruka muri make mubona zikunze kuboneka kuri abo bana batwara inda bakiri bato zi- zimeze gute
ingaruka ya mbere ati ishuri iya kabiri haba hari risike ikomeye cyane y'uko yongera kubyara n'undi mwana wa kabiri ndetse n'uwa gatatu kubera ko uko twabibonye bamwe imiryango yabo imera nk'ibivumbuye ikabajugunya ariko n'abaturanyi n'iki bagatangira kubitaba amazina ni ibirara ni indaya ibintu bya gutyo abandi rero imiryango yabo no- atari no kubivumbura nta n'ubwo iba ifite ubushobozi bwo kujya noneho kurera n'impinja kuko nawe wonyine nawe aba akirundurerwa urumva rero i- i- izo ni ingaruka zikomeye kuko ni- nibyo nakubwiraga bishobora gutuma ah, ubuzima bwe bwose azahora mu bibazo Mm. none se ubu nkamwe mu bikurikiranira hafi hakorwa iki kugira ngo abo bana barindwe abo bantu babahohotera
mu by'ukuri ikibazo kiraremereye kurusha aho ngaho ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe nta nubwo rega n'abo tuvuga ni abemera kubivuga ni abamenyekanye aha n'aha hari n'abatabivuga Ah, ugasanga nta makuru ahagije agaragara ko rimwe na rimwe abo bana bahohoterwa binyuze mu nzira z'uburiganya bitanyuze ah, mu- mu mu ihohoterwa rimwe rikoresheje ingufu hakaba ihohoterwa rikoresheje uburiganya n'ubushukanyi kubera imyaka yabo mike kubera irari ry'ibintu bitanafite agaciro baba bafite kubera n'uko ababyeyi nabo basa n'abarangaye ariko rimwe na rimwe bikanakorwa n'abarezi babo bikaba rero igihe kintu mbona hakwiye ikintu kirenze ubukangurambaga ubukangurambaga bwo burakorwa ariko hakwiye a- amategeko akarishye cyane kandi agashyirwa mu bikorwa na- na- nta kubabarira uwo Mm.
muntu akajya afatwa nk'umuntu ukekwaho guhungabanya umutekano w'igihugu kuko nawe i- mu- baca umugani mu kinyarwanda ngo zijya gushira ngo zihera mu ruhongore I- iyo ariho wibasira abana burya uba uriho wibasira wibasira igihugu muri rusange bakwiye gushyirirwaho ingamba z- z'ubutabera zikomeye cyane ugaragaweho n'icyo cyaha wese ah, akabihanirwa kandi by'intangarugero gusa rero ikibazo nacyo cyiza n'ababyeyi b'abo bana bagira- babigiramo uruhare kugira ngo abo bantu badahanwa ugasanga nabo barafatanya ibyo kujya kubeshya imyaka y'umwana ugasanga nabo barafatanya ibyo kwemera kwiyunga na bene abo bantu So, ugasanga ni ukuri ni ikibazo gikwiye guhagurukirwa n'inzego zose ntabyo kuvuga ngo birare naka cyangwa naka oya niba uri umunyamadini nujya kwigisha u- uvuga ibyo bintu niba uri umuyobozi w'inzego z'ibanze yewe n'ibiganiro biba nyuma y'umuganda Mm.
niba urinde twese twese icyo kibazo tukigira icyacu Ye, madame ingabire uravuga uti bahanwe abako- ahohotera abana bahanwe bi- bihanukiye- hihan- bihanukiri- babahane bihanukiriye ariko kandi ukavuga uti n'ababyeyi bagiramo uruhare mu gu- guhishira cyangwa se guhi- guhishira cyangwa se gufasha abo Nabo ngabo nyine bahohotera abana bahanwe.
babo Ba- inyungu bafitemo ni iyihe Eh. njyewe mbona harimo imyumvire itari yo harimo ubujiji noneho bakaza bakamushukisha utuntu tw'amafaranga tw'uduki noneho rero bakumva ngo ntibashaka no kubivuga hanze ngo bataba bagiye gutaranga umwana wabo ni imyumvire y'ubujiji ntabwo urugero nk'umuntu wigeze kuza kutureba Mm.
afite ikibazo cy'umuntu wari waramusambanyirije umwana noneho bajya mu byo kubunga abaturage ngo bakabunga ngo mu rwego rwo gukumira amakimbirane urumva ntabwo bazi gutandukanya inshinjabyaha na mbonezamubano Mhm.
uko bunga abantu boneshera- bonesheranyirije mu mirima Mm.
akaba yumva ariko yakunga n'uwangije umwana gutya noneho bemera ngo ko azamuha- azatanga amafaranga ibihumbi ijana Mhm.
ne- ngo n'inzoga hanyuma amafaranga batanze mirongo itanu indi mirongo itanu avuga ko azayitanga nyuma y'igihe runaka Mm.
icyo gihe gishize atayatanze aza uwo mumama nyiri uwo mwana aza kutureba ariko agahinda kakwica usanze mu by'ukuri ikibazo yari azanye atari icy'umwana ni we icy'amafaranga wasambanyijwe ahubwo ari icya ya mafaranga batamuhaye Mm.
urumva rero iyo abantu ba- hakirimo abantu bafite imyumvire igeraho ngira ngo inzira iba ikiri ndende nyine Eh, harimo ikibazo koko kuko ntabwo baba barebye n'ingaruka i- ibyo byose biba byageze ibyo bihumbi ijana ntacyo bishobora kumarira Bashwi.
uwo mwana ntibishobora ku- gutunga uwo mwana wahagaritse ishuri ubuzima bwe buba buhagarariye aho ngaho nk'uko Ariko.
babivugaga nyuma yaho akumva ibihumbi ijana ngo byaba bihagije ari akantu babakinze mu maso hano hari hari imyumvire n'abo baha make kuri ayo Mm. Ye, ubwo rero kubera ko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika ubwo nagira ngo tujye ku murongo wa Yego.
telefone tubanze twakire u- abadu- abamaze kuduhamagara Ah, nguhereho pierre nta kibazo Eh, pierre uranyumva
yego ndabumva mwiriwe mwiriwe neza uraduhamagara he
Eh, ndi kigali mu rwanda ndi i remera ye igitekerezo Nanjye cyawe rero ndakunda cyangwa ikibazo ubutaha waba ufite bw'iyumviro, ariko mfite n'ibibazo bibiri nshaka kubaza umutumire Mm,
nkaba mfite n'ikindi nshaka kuvuga kuri abo bana mm, ikibazo kiriho ubu ngubu nshaka cya mbere nshaka kuba- kuvuga mm, ni ikibazo kijyanye n'ibintu bya tekinoloji byateye ubu ngubu mhm, umwana w'iki gihe asigaye akoresha imeri afite imyaka icumi imyaka umunani akaba akoresha facebook mhm,
noneho ubwo akaba umwana w'imyaka cumi n'ibiri afite whatsapp atangira gushaka umufurenda afite imyaka umunani wiwe akagira inshuti ye yamara kuba afite iyo nshuti ikajya imuhamagara bakavugana ejo bundi akamuha nimero yiwe bakabonana iyi nawe ntabwo ashobora kumenya uburyo uwo mwana avugana ahubwo njye mbona mama we watumye abona telefone ariwe ngorane y'ibyo bintu byose
mhm.
kandi nanone iki- icya kabiri umwana ugira ngo bamwohereje ku ishuri ahubwo ugasanga umwana yigendeye mu zindi gahunda ziwe ejo ugasanga bamutega nyina ntamenye uwayimuteye n'umwana nawe ntamenye uwayimuteye imvano yose usanga ushobora kuvuga ko ari abagabo imvano navuga ko ari imvano y'ababyeyi batari kurera abana abana babo Mhm.
rero mbona uko mbibona ubu ngubu kuri kino gihe mbona abagabo baba babarenganya ntabwo ari ukubashyigikira cyane n'abo bagabo bafata bagafatira ingingo yo gusambanya abana gufata abo bana kubashuka mbona nabo nta bwenge baba bafite ariko ababyeyi ababyeyi nibo bafite uruhare mirongo inani ku ijana ku bana kuko ari bo baba- babaha ayo matelefone nibo babaha ubutungurize izo se- facebook ibyo bintu byose Mhm.
mwese ubundi nabonye umwana w'iwacu mu rugo mubona i kigali kandi nzi ko ari mu cyaro nabwo waje kugira ute wari umuntu wamuhamagaye bamagaye nsangana umusore wamuhamagaye ndamutegera ngo atahe Mhm.
mpamagaye mama we arambwira ngo ngo ntabwo yigeze ataha ashira icyumweru ubwo urumva ko ni ingorane ikomeye abana bafite ikibazo gikomeye muri kino gihe ibibazo byawe natangaga ndumva ari ibyo ngibyo urakoze pierre ndumva kandi warakoze n'umurimo utoroshye wo gufasha uwo mwana uko byagenda kose wari wamenyesheje ababyeyi yego Eh, ku- umwana burya arerwa no- n'umuryango wose ntabwo ya- umubyeyi umwe yarera umwana ngo bizashoboke bose ni ugufatanyiriza hamwe ndagushimiye cyane reka twakire na thierry thierry uranyumva
ndabumva neza urahagana he
ndi gatuna impande ya ku mupaka w'u rwanda na, na uganda Mhm. ye wowe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, jewe mfite ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire Mhm.
Eh, maze eh, natembereye i kigali nda- ndareba cyane cyane abana usanga hari abana benshi urebye cyane cyane nka barya usanga bari ba- bita abazunguzayi bazunguza ibintu mu mihanda usanga akenshi ari abana bato bato bataye amashuri bakabyari- bakabyara bari mu mashuri cyo ugasanga ni abana bakora mu mu ma- mu bakorera abandi barera abandi bana mu mazu ugasanga bagize ibibazo batwariraho inda nkabaza ni none ko ikibazo cy'abana ba- batwarira bakiri abana ca- cagize ca- cazanye umurindi muremure cyari gifite imbaraga nini ubwo baba ariko bakorana iki na- n'ababyeyi kugira ngo na cyane cyane nk'umubyeyi usanga umwana we wamwohereje nk'i kigali ku- kujya guca amafaranga ugasanga amubwiye ati genda uca amafaranga mu mujyi avuye mu cyaro ntarakwiza imyaka yo guca amafaranga ntarakwiza imyaka aracyari aracyafite imyaka yo kuregwa mu muryango avukamo so ugasanga umubyeyi kubera bwa bukene amwohereje gukorera mu mujyi ugasanga ntiyagiriye ibibazo cyangwa ugasanga umwana kubwo ubukene aba afite mu muryango cyangwa kubwo ubukene n'aba- aba afite bwe a- a- a- ako- a- agiye mu- muri mwe n'ubwo buryo ku mbo z'ubukene aba afite ubwo abo bantu- uwo mutumirwa akorana gute n'ababyeyi kugira ngo ba- ba- ba- bahanurane ku byerekeye abana babo na cyane cyane kubaru- kubohereza abana babo gu- guca amafaranga nk'urugero ushobora gusanga nk'umwana avuye mu ntara y'amajyaruguru amanutse gukora i kigali ugasanga gushyika i kigali ni ibihumbi bigera ku- kuri birindwi uvuye amajyaruguru ushyika i kigali kandi ugasanga ashitse i kigali akorera amafaranga atarenga ibihumbi icumi waca usanga ku bwo ubukene afite ku byo akenera kugura kandi ibintu biba bihenze aroye muri ubwo buryo ku bw'ubukene yiyumvira amafaranga adashikana mu rugo yumvira amafaranga nawe azakoresha mu mibereho ye mis- ya minsi yose ugasanga aciye muri izo nzira ibyo bintu akaba ya- abigize atari ingeso ariko akagwa mu bibazo kubera mu ubukene aba afite mutego mm.
bakorana gute n'ababyeyi mu Ye.
miryango kugira ngo bigishanye batoze abana babo indero nziza na cyane cyane ku kwihanganira ubukene kugira ngo bareke gu- gu- gu- gushora abana babo kujya guca amafaranga batarakwiza imyaka ari wacaba n'ibi bintu byo byo byo nufata ko ari nko kwiyahura ugasanga bishywa ku bantu b'abagabo ku bw'ubukene baba bafite Mm. ndagushimiye cyane Ikibazo rwose cyanjye ni tiyeri iki?
Eh, reka ubwo nk'umwanya madame ingabire hagusubize yas- avuga no ku byo piyeri yavuze mu kanya mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika imakire ibibazo wumvise ukuntu Karame.
biteye rero
nabyumvise kera aravuga ati abana b'ubu bako- bajya ku- mu bintu by'ikoranabuhanga hakiri kare ugasanga afite telefone arajya kuri facebook aragira gute Mm.
hanyuma akavugana n'abahungu ah, bigatuma wenda ah, b- b- bamuhohotera ariko ikoranabuhanga ryo ni ibisanzwe n'irindi terambere ryose iyo rije rigira ibyiza ariko hari n'ingaruka zishobora ku- guterwa naryo ariko ngewe ndagaruka ku kintu cy'uburere abantu bakwiye kwicara bakaganiriza abana ese ubundi kwanza iyo telefoni ya simatifone umwana ayikeneye ngo ayikoze umwana w'imyaka icumi Nta- imyaka nta- umunani
ayikeneye rwose ngo ayikoze iki dukwiye kwicara noneho n'ababyeyi tugasobanurira abana icyo akeneye n'icyo adakeneye mu kigero cye n'igihe cye kandi akamenya ko icyo adakeneye icyo ababyeyi batamuhaye atagomba kujya kugishaka ahandi yaramuka anakizanye akagomba kugusobanurira aho yagikuye U- u- wasanga ari n'umuntu wagiye kumuhera umwana ibintu nk'ibyo bi- bi- bitari na nkenerwa cyane ukaba wanamurega n'aya mategeko navugaga abantu ba- bakora ubushikanyi n'uburiganya ku bana babahendesha utuntu tw'uduhenda abana I- izo mpano atangiye kumuha mbese ubundi arazimwereka ninde wamubwiye ko uwo mwana akeneye iyo mpano ariko turasabwa cyane kwicara tukajya tuganira n'abana ibintu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere usanga ari ibintu bitavugwa mu miryango ugasanga n'umwana amakuru arayakura ahandi aho handi kandi bakaba bashobora kuyamuha uko bashaka bityo ngira ngo ni ikintu gikwiye kwitabwaho ikindi ni ubwo burere nyine bw'umwana kera umwana yakuraga azi ko hari ikintu kizira n'ikitazira Mm.
yakuraga azi ko hari ibyo yemerewe n'ibyatemerewe ubu ngubu rero usanga n'abana babaye nka nyamwigendaho barirwariza nta nta- nta- nta muntu ubu- ubona rwose abyitayeho cyane noneho rero na bya bindi byateye by'uko nta gitsure mu bana nta kanyafu nta ki byose biragaruka bigatuma abana bamera nk'ibyigenge njye niho mbona ikibazo gikomeye naho ubundi umwana umaze gukura arengejeje imyaka cumi n'itandatu n'irindwi kuba yanatunga telefone kugira ngo nawe ubwawe rega mubashe kuvugana niba yasigaye mu rugo niba ari aho bamutumye akagira ikibazo sindizi ibyo nta kibazo byari biteye ariko akamenya uko iyo telefone ikoreshwa n'icyo ikoreshwa n'icyo imaze Mm.
naho ubundi niyo yaba atayifite ntabwo babura aho bahurira kuko bose si ukuvuga ko baba bazifite Mm.
icyo ni ikintu Eh, Thierry we aravuga ngo ubukene ariko aze kumbabarira ubukene simbwemera yewe kubera ko ubwo bukene bakubwira se usanga ari iki? ni ayo matelefone ni amasaha ni umwenda mwiza umwana yifuza ni izo nkweto ni ukuvuga ngo ni irara ahubwo bajye bavuga irari ntibakavuga ubukene kuko nta mwana w'umukene uba udafite umwenda wo kwambara gusa uwo si we yifuza Mm.
arifuza urenze uwo ababyeyi be babasha kurya kabisi yaba yambwiraga ati aba yaburaye bakamugaburira kabisi yaba yambwiraga ati niwe uba wamwishyuriye amafaranga y'ishuri Tu- ni irari rero tujye dutandukanya irari n'ubukene kuko ubukene bw'abanyarwanda twese turi abakene na leta y'u rwanda ubwayo ni igena Mm.
ni ukuvuga rero ko nta- ntabwo wabyitwaza Eh, hari indangagaciro zagiye zibura hari n'ababyeyi bigize ntibindeba nabo bakwiye kujya bahanwa umuntu akareka umwana we akagenda atazi umujyanye ngo ngo agiye gukorera amafaranga n'aba bantu bakoresha abana batarageza ku myaka nabo ni uko urumva ni ugukomurutsya ariko tugakoma n'ingasire yewe ikintu kinini mbona kigaragara abanyarwanda hari indangagaciro twatakaje twatakaje indangagaciro zo kwiyubaha zo gufata umwana wese nk'uwawe ibyo rero nibyo bikwiye nibyo dukwiye gushaka uko bigaruka naho ubukene bwo ntabwo ngewe njya mbwemera cyane Mm. muravuga muti nk'uwo muntu ku- u- aho umwana telefone aba yimuhereye iki nibyo koko ruti yaba yabyibura yamuhaga ari uwari umuhaye amafaranga y'ishuri n'uwo nguwo wajya kumuha amafaranga y'ishuri atabanje kubinyuza ku babyeyi ngo abe ari inkunga arimo guha ababyeyi nawe hari ikindi kintu aba ategereje inyuma
n'ubundi Mm.
n'ubundi none se mukorana mute n'ababyeyi nk'uko Thierry yabivugaga kugira ngo byibura mubafashe muri uko ku- kurera abana neza kuko hari igihe bishobora kubarenga urabona abana b'ubu ngubu hari igihe aba afite aba yarabonye byinshi kuri izo za imeri yagiye kuri watsapu hari ibintu abana batamenyaga ubu ngubu basigaye bamenya babibwiwe n'abandi babirebye ku, ku mbuga nkoranyambaga n'iki byose kugira ngo ababyeyi bafashwe n- mu- mu- mu buryo bashobora gufasha abana kwitwara neza m- hari hari inkunga babona ndavuga mu byerekeranye no, no, no- no ku- kubahugura cyangwa se kubafasha kubona amakuru yatuma bi- babasha gutunganya umurimo wabo wo kurera ababi- ab- abana babo
mu by'ukuri iyo binyuze mu- mu- mu migoroba y'ababyeyi a- abantu barabiganirizwa iyo bagize imana hakaba hari umuntu uri aho ngaho ah, u- u- ubyumva ubisobanukiwe ariko n'amahugurwa ajya abaho gusa mbona adahagije akwiye guhoraho kubera yuko niyo habaye amahugurwa bahugura icyiciro runaka icyo cyiciro runaka rero ntabwo eh, abagore bo- ababyeyi bose ntibaba bari ikindi niyo bagiye kuganirizwa usanga haganirizwa abagore gusa abagabo bo batarimo kuko nk'ubwo iyo uvuze umugoroba w'ababyeyi abagabo bo wagira ngo ntabwo ari ababyeyi naho ikora neza usanga aba- abagabo batayitabira noneho rero ugasanga nicyo gituma navugaga ahantu hose n'ugiye gusenga n'ugiye akajya abona bene ibyo biganiro ko kubona ahantu ahubwo usanga hari icyiciro kimwe kigira amahirwe yo guhora gihugurwa buri gihe bo bakaba barabyumvise ariko nibo baba ari bakeya ikindi nk'uko wabivugaga ubu abana bafite uburyo butuma bamenya amakuru kurusha n'ay'ababyeyi babo ugasanga umwana arajijutse kurusha ababyeyi noneho nerega n'umubyeyi agatinda nawe akagira n'ikintu cya komplekise cyo kumva bahise bazicara yumva umwana we atelefonana na mugenzi we bavuga mu cyongereza Kandi ah, we atakizi.
atakizi atazi n'icyo bavuga aze kugaruka amubwira ati dore mwana wanjye ibintu bigenda bitya na bitya Ha- haracyarimo ikibazo nicyo gituma hakwiye rero gushakishwa noneho izindi ngamba zirenze uburyo twakoreshaga kugeza ubu kuko bwagaragaye ko butatanze umusaruro wifuzwaga Mm. reka twakire n'umu- u- undi mukunzi w'ijwi rya amerika umudamu cyangwa se umukobwa uhamagaye murisa murisa turi kumwe
yego turi kumwe ye urahagana hehe
mbereye mu- mu karere ka k'iburen- intara y'uburengerazuba hano i kamembe Eh, cyangwa ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nanjye nabonaga ni ni ikibazo ariko bivanze n'ibitekerezo yego ngo nagira ngo ngire nk'umutumirwa nka- nk'aba bana ugenda ubwo wajya nko wenda nko mu nko mu nji- mu tubyiniro mu kabari ugasanga harimo nk'umwana utaragera n'imyaka na cumi n'umunani ukabona harimo abana mu- noneho cyane cyane nko mu mavakanse ugasanga mu tubyiniro huzuyemo abana bataruzuza n'imyaka ugasanga bari kumwe n'aba- n'aba- n'abo basore bari kubaha ibiyobyabwenge umwana ntamenye gukontorora cyangwa se ugatekereza n'uwo mubyeyi ushobora kuba wamuribeye gutyo ngo nagenda ajye muri ako kabyiniro cyangwa akabona ataraye mu rugo ntahane uwo mwana nabwo ukabona ko hari igihe ababyeyi natwe tugira uruhare mu ku- mu- mu gutera abana bacu uburara So, cyangwa se akenshi ngewe nakundaga gukora nakundaga gukora ahantu haba amasavisi yi- yi- ah, mbo, nko ku mahoteli par exemple Mhm.
kwinjira nko muri hoteli ukabona kuri reception urahicaye ukabona nk'umuntu w'umupapa noneho en plus ushobora kubyara uwo mwana ukabona mwinjiza nko muri samble kandi hariho le- la commandement ivuga ngo nta mwana ucuruza imyaka cumi n'umunani ugomba kwinjiramo hano uri hasi y'imyaka cumi n'umunani ariko bakarenga bakabyinjiza so nagira ngo wenda umutumirwa agira ikintu azavugana na- n'abantu bakorera mu bintu by'amahoteli ibintu ibintu bya- by'amakabari ibintu by'amanayiti karabu bagenda babishyiraho bikitirwa ko babishyizeho ariko mu by'ukuri ntabwo bubahiriza ya gahunda ntabwo bubahiriza rya tegeko ryo kugira ngo abo bana bo kujya bakora ubwo burara bwo kwinjira ahantu mu mahoteli mu manayiti karabu ndumva rwose akenshi n'ababyeyi rwose hari igihe umubyeyi hari igihe umwana nabwo ananira umubyeyi ku buryo noneho a- nko muri iki gihe umwana apfa kuvuga ngo wenda yakuze cyangwa nk'urugero ukaba uri umwana ugaterwa inda n'umuntu w'umusore gutyo utaruza n'imyaka cumi n'umunani bakibashora kureka uwo muntu cyangwa se bakaba banamufunga ariko byakwitwa ngo wabyaye ak- agahita yumva ko abaye libere cyane ko ashobora kuba yajya aho ashaka umubyeyi ntagire icyo avuga mbega nka- njye mbibona no mu wa- no mu baturanyi n'ahandi hantu wenda ngenda agenda henshi nkabibona nk'ubu hano muri karitsiye hariho umwana pe ntaruzi imyaka cumi n'umunani afite nk'imyaka cumi n'itanu Yarabyaye.
yarabyaye amaze kubyara ariko ndakubwiye ngo umwuga we ni ubura- ni ubu- ni ugukora uburayi
ntibyoroshye gukora uburaya ukabona na- mama we noneho akaba ari nawe umuribera akagenda agasigarana umwana we umwana akagenda akajya gukora uburaya So gusa nk'uwo mwana ahantu yinjira amaroge yinjiramo utubari yinjiramo ntabwo bashobora kuba babasha kugira ngo barebe bamukontorore wenda ba- babe bakumiye ubwo burara bwiwe kandi n'umubyeyi ubona ko abifitemo uruhare So, Ye- u- ni u- icyo gitekerezo cyawe n'ikibazo umurisa rwose urakoze cyane ndanagushimiye kuba uri umwe mu ba- bakobwa cyangwa se abadamu bake cyane baduhamagara ku- kuri eh, hano kuri radiyo ijwi ry'amerika twibaza ko Ni bari igihe bakwiye namwe kujya bahamagara rwose nabo bagatanga ibitekerezo byabo kuko nk'icyo gitekerezo utanze ni igitekerezo cyiza cyane sinzi uri umubyeyi wowe cyangwa uracyari um- um- umukobwa na Bo- njye nanjye ndishimye mfite umwana ariko ni mutoya Mhm. U- ura- ura- uragaruka rero kuri cya kibazo usanga koko ko ababyeyi bafite uruhare rukomeye cyane mu mu kugira mu kurera abana n'ubwo abana bashobora gu- gutoroka ababyeyi ntibamenye aho bagiye
yego bara- cyane rwose ubona ko hari n'ababyeyi bagi- babigiramo uruhare kugira ngo umwana wabo a- agire uburara nk'ubwo ngubwo araruke gutyo hari ababyeyi babigiramo uruhare Mhm. Eh, urakoze cyane rwose ndagushimiye kuri iki gitekerezo cyawe reka twakire na terance terance uranyumva ego ndakumva ndabumva Eh, urahagana he
ni terasi ndi ngaha nayirobi Mhm. i nairobi Ego, mumeze na- neza usabye i nairobi
ego ndi ngaha nayirobi Mm. Ye- igitekerezo cyawe wowe ubwo wa- ib- ibyo ubona ubibona- ushobora kuba hari ibyo ubona i nairobi sinzi igihe uhamaze ho byifashe gute mu bijyanye n'iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa cyangwa se ibijyana no ku- gutwara inda cyangwa se uherutse mu rwanda cyangwa mu burundi vuba
ego cyane cyane nje nda- na- na- nakoze ko cyane cyane mu gihe numvise icyo kibazo muvuze bavuze icyerekeye cyane cyane abakobwa ihohoterwa ryabo Mm.
Mm, nje ndabibonye cyane cyane ndakunda kubyiyumvira nk'uko nama ndabivuga n'abakobwa bamwe bamwe Mm.
ndabirabye cyane cyane iki- make impu- impamvu cyane niniya nje ndabita ku babyeyi ariko ababyeyi banyihanganire ariko ndakunda guta intubire ku babyeyi cyane Mhm.
ati ku- kubera iki ababyeyi kenshi na kenshi ntibakitayeho abana babo n'umu ni igitangaza mu gihe usanga umwana w'umukobwa ava muhira yambaye ubusa ego bavuga ngo ni ngo ni maendeleo eh, ni iterambere ariko iterambere iyumvira umwana wawe avuye muhira yambaye ubusa de agiye nimu- nimubona n'agiye ntimugiwe adahugura n'abantu bafite ubwenge mu bisanzwe erega natwe b'abahungu bafite ubwenge abahungu ni abantu ba- babona kandi babonye ubwonko bwabo butangura gukora mu gihe bukoze bu- ubwa bukorana nabo nyine kandi cyane cyane rero nakunda ndakunda kubaza abakobwa kubera iki mubwira bino bintu kubera iki? Mama, bara- ubu bageze igihe bagenda umwe ngo bari gusa bambaye ubusa kubera iki mugira ibyo bintu bamwe bavuga ngo baronse isoko ngo barondera isoko abandi sinzi n'ibintu byinshi byo mpora ndababaza ariko ntacyo mbabazwa n'igihe bica bigaruka bagaca bavuga yuko ari ihohoterwa ryabo ari uko tuba ari uko aba- abagabo babahohotera ariko tubirabye cyane cyane ubyitondeye cyane usanga ari abakobwa bonyine I- i- imvo niniya cyane cyane iri ku bana b'abakobwa kuko muri iki gihe muraba imyambaro ingene bi- bambara ingene bifata muraba ingene ba- murabibona namwe ariko se musanzwe terance murabizi.
terance Eh.
uwo mukobwa uvuga Eh.
ngo yambaye yego si byiza kwam- kwambara u- kwambara ubusa ntabwo ari byiza ariko kandi nanone i- iyo uvuga uti ubwonko bw'umuhungu iyo murebye umuhungu ubwonko bwe burakora we si ubwo bwonko bwe ntabwo ari we ugomba kubukoresha akamenya uko abukoresha neza ntashobora gutandukanya ikibi n'ikiza kuki yamufata ku ngufu kubera izo mpamvu sorry sorry sorry uravuga umu- umu- umukobwa ngo yambaye ya- ngo yambaye ubusa hanyuma ngo ubwonko bw'umuhungu bugakora si byiza kwambara Mm.
ubusa ariko kandi ubwonko bw'umuhungu we ntashobora kubukoresha akabukoresha neza
wi abahungu tubiravye ingene imana yaturemye yaturemye nitwe dufata ingingo niko je nibaza ni ku ruhande rwanje ariko simvuze kuri bose mugaze ku bwanjye ico nzi cyo inzi yuko abahungu ari twe dufata ingingo cyane cyane mu gukora ibintu bimwe bimwe sasa muri ico gihe mu gihe ubonye umukobwa hari igihe usanga by'akarorero jewe narigeze byarigeze kunshikira mu burundi Eh, igihe u- usanga ubwiza umukobwa uraza kungendera ariko uravye ingene aca aza yambaye usanga aza yambaye nabi birenze kwimvira none uno muntu ariko by'ukuri yagikunda kubera iki yaciye agira gutyo ariko mu bisa- mu bisanzwe umurabye ahandi ugasanga arashobora kwambara neza umugabo aje no kukuraba ugasanga aje yambaye nabi birenze bituma bica bigutuma biku- biku- eh, bikubyurira umutima wo gutangura kumwifuza eh? ubu tukajya mura nibaza mvuga ati kubera iki badukorera muri ibyo bintu kandi babona yuko nabo nyine mu bisanzwe njye ndiko ndabaraba mbona umengo ntibabikunda ariko mbona umengo barabikora kandi babishaka ni igitangaza njye na- nabuze no gutahura njye mbariza umu- wabo umutumire kubera iki babandanya bakora ibyo bintu bambara ubusa mu- kandi babikora mm, ego ni kuri Wo- twebwe wowe abarundi uravuga ko ari twafata aba- ibintu.
abatera ibishuko
ego Mm.
Tu- tubarize mutumire Ye, ara- yabyumvise ubwo araza ego kugusubiza mutubarize murakoze kandi urakoze cyane terance kandi ukomeze ujye ukurikira radiyo ijwi rya amerika n'abandi udushangiye n'abandi bazajya bakurikira aho ngaho i nayirobi ye twakire na erineste erineste uranyumva
ndabumva wowe urahagana hehe
murereye muri uganda mu kampara Mhm. mwiriwe neza aho ngaho i kampara
kampara tura- turakomeye turashima imana Mm, nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri iki kibazo cy'abana b'abakobwa bahohoterwa bagaterwa inda ubuzima bwabo buka- bu- bukagira bakagira imibereho mibi kubera ingaruka z'ibyo byose
yewe icyo navuga Mhm.
eh, imibereho y'iki gihe ntabwo ari umuntu yazira hari abavuga ngo ubukene kuko n'abana ba- usanga baba bafite amafaranga nabo baterwa inda ahubwo ikintu twareba mbere na mbere ni ugi- ni iyi mpamvu abana b'abakobwa um- umwana w'imyaka cumi n'ingahe ari guterwa inda- inda yewe hari hari nk'ibintu njya ndeba
yego hari abagenda barenganya nk'ababyeyi abana b'iki gihe nambona nta ntabwo bacyumva ntabwo bacyumvira ababyeyi babo ikindi nagaruka ku babyeyi umubyeyi nk'umuntu w'umubyeyi ugasanga ari ukambara ubusa imbere y'umwana ari we wakagombye kumubera urugero ndumva leta nayo ya- yakora ubu- ubukangurambaga hari niko navuga umubyeyi yambara ubusa bakareba
hari abo wabonye se ugasanga nk'umuntu w'umubyeyi Eh, abandi hari abo wabonye ababyeyi bambara ubusa
Eh, harabaho nk'umubyeyi w'umumama nk'uwo mubyeyi w'umumama ugenda wambaye nku- ntabwo ari ukambara ubusa kuvuga nk'imyenda igeze hejuru umuntu wese ndumva nawe aho hantu umwana yaharibye ntagenda akura yambara gutyo Mhm.
Ndu- ndumva ababyeyi nabo bakagombye ku- kubanza kwireba kuba kuko intangarugero umwana iyo ari gukura kuko uyu mwana ari gukura agenda areba umuco ya mama we Mhm.
Eh, ikindi nagarukaho nagaruka hagati twavugayo nka- nk'ababyeyi Mhm.
ndumva bafatanya na hari ndavuga nk'urubyiruko abenshi ni abanyeshuri bari ku mashuri Mm.
ndumva bafatanya na- n'abarimu babo Mhm.
ikindi nagaruka ku barimu hari abarimu nabo ujya ubona ba- batera inda abana babo barera ku ishuri Mhm.
ndumva leta yabihana hasi ndumva ya- yagenera nk'abantu nk'abo bagenda bangisha abana ku ishuri aribo bakagombye kubarera Mhm. Ye.
aha
eh, ikindi nagarukaho yego
ku bana ku bana iki gihe ntabwo bacyumva bakirigira ibiraro ugasanga ibintu hafi ya byose ubona babikura ngo turi mu ngo bari mu iterambere mu iterambere mu iterambere ndumva hari hajya hakorwa nk'ubukangurambaga mu bigo by'amashuri abana benshi niho baba bateraniye bakagira kubyigisha nk'ibintu nk'umuco nk'umuco nyarwanda niko nabivuga ndavuga ku rwanda nk'umuco n'ahandi burahari bakabereka uburyo bakagomba kwitwara nk'abana b'abakobwa Eh, ikindi nagaruka hano nk'abana batoya baterwa inda nk'imyaka cumi n'ingahe ndumva leta yajya ibafasha kugira ngo bo kwiheba cyane
bafasha nka gute utanze nk'urugero kubafasha urabona hari nk'abantu ba- babatera inda Mm.
bakagenda bakabiyongera bakabihisha Eh, hari nk'ababyeyi nabo hari nk'ababyeyi babigiramo uruhare umwana bakamutera inda bakavuga kanaka ngo ni umu- ngo ni umwana kanaka uwo bamuteye inda agasanga ari ukubabeshabesha ngo azanamutwara ngo amugire n'umugore bagahora ibyo ngibyo ndumva leta yajya ikurikirana nk'abo bana ba- ikajya ibafasha mbega mu mu gushaka imibereho y'umwana ba- baba bafite mu batwite Mhm. Eh, ubu- hari uwavuga ati leta ibafashije byaba ari ugushyigikira iyo myitwarire mibi aho kugira ngo ikibazo ishake gukemura ikibazo
oya ndavuga nko ku bantu byabayeho Mm.
Ah, ntabwo umwana w'umukobwa wamu- bamutera inda ngo uterere iyo ngiyo ubwo nta kundi buba byagenze nyine ni- ni ugufatira aho ngaho Mhm. cyane cyane ko uwayimuteye yaba ari na mugenzi we cyangwa umugabo we at- ah, hari igihe aba atanamenyekanye byibura ngo anabihanirwe
ngo ndakeka aho ngaho haba uruhare rwo kuganiriza abana b'abakobwa hari n'abana b'abakobwa batera inda bakabica ugasanga nk'umuntu wamutera inda ari kumuha amafaranga hirya wibereye iyo hirya ari kumubwira ati wenda ntukabivuge mfite urugo rwanjye aho ngaho naho ahantu we navugaga leta yajya yegera nk'abo bana baga- bagafatanya gushaka amakuru abantu nk'abo bagahanwa cyane
Mm. Ye, ndagushimiye cyane Erneste reka ubwo noneho mpa umwanya umutumirwa wacu madame ingabire nagira ngo mugire icyo muvuga kuri ibi bitekerezo ndetse ni- n'ibibazo byatanzwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika
murakoze cyane ngira ngo umurisa w'ibyo yavuze turanemeranya rwose Ah, hari amategeko ajyaho yari meza ariko ntashyirwe mu bikorwa ni ukuvuga ngo ibyo birareba ababyeyi ni bimwe navugaga baretse abana bakaba ba nyamwigendaho ugasanga arasa n'aho ari we muyobozi niwe uyobora ababyeyi niwe ubategeka niwe arikorera ibyo ashaka byose atagira umubwira ati sigaho atagira umubaza turi mu biki noneho tukanagaruka kuri ba bantu bafite n'ubwo bubyiniro n'ubwo bu- bu- bubari ubundi kirazira k'umwana utaragira imyaka cumi n'umunani yinjira hariya ariko barabareka bakinjiramo bo bakibonera nk'abacuruzi gusa babona amafaranga ibisigaye ntubabaze uburyo bayabonyemo bakabona amafaranga bariho bica abana b'igihugu rero ababyeyi uwo mwana ugenda ese ubundi umwana ujya mu kabari umwana uko mu kabari batajyayo ku manywa umwana utaha igihe ashakiye nta hantu wamwohereje ntaki kuko umwana ashobora kumunanira akanakubeshya ariko iyo azi ko umukurikirana aritwararika nawe aritwararika ugasanga ibintu byo- byo kwiyandagaza no kwiyandarika arabigabanyije kuko aba atinya n'isure hari umwana uvuga ati sindi burenze saa kumi n'ebyiri ntaragera mu rugo icyo gihe uba uriho ugabanya ibyago bishobora kumubaho kuko akenshi bikorwa nijoro noneho uwo mwana urara mu gasozi bugacya akaza ko kuri umubyeyi utazi aho umwana yaraye mu by'ukuri uba uri umubyeyi gito bene uwo mubyeyi nawe akwiye kwigaya akigaya rwose ariko se ma- a- im- imakire ubwo yabigenza gute ababyeyi turimo turaba- turabashyiraho icyaha kiremereye kandi koko birumvikana ni uruhare rwabo ni n'inshingano zabo zo kurera abo bana umwana yakubeshye kuba bazi amayeri menshi yakubeshya akakubwira ko agiye kwa mugenzi we akakubwira ko agiye kurarayo cyangwa se uwo muka- n'uwo mugenzi we Erega mukaba ni- mwavuganye wamenya ute ko Nanjye- yagiye yatagiyeyo nanjye ndi umubyeyi yumve ngo ndaba- ngo ndiho ndabatera amabuye ntari we nanjye ndi we Mhm.
ariko nyine wowe mubyeyi inshingano yawe kurikirana umwana wawe yagiye niba akubwiye ko yagiye kureba mugenzi we menya n'uwo mugenzi we ni uwuhe A- a- barigana barangana bahurira ku ki ni uwo kwande yewe nzi ko urabyibuka nawe ndumva twese twararezwe kimwe Mhm, mhm.
nk'abana bose b'abanyarwanda igihe cyose hari n'ahantu wabonaga ababyeyi kugira bati sinshaka kuzana imico y'abana bo kwa naka Mm, hari aho bakubuzaga kujya da
bose bakabikubuza bati ni abana b'imico mibi rero iyo umubyeyi atakurikiranye umwana aba agomba kubwira ababyeyi ko yagiye nabo bahazi ese urwo rugo yagiyemo rimwe na rimwe ko ari ntashobora gukura ibyago abo babyeyi urabazi ese uwo mwana we nawe agendera iwanyu njya mbona n'ingo ugasanga abana umwana yaje yiriwe aho ntumuzi ntuzi iwabo ntunamubajije gusa ariko yewe mwana uri uwo kwande waje hano wasabye uruhusa oya ababyeyi tugomba kubigiramo uruhare rukomeye rega mwibuke abo turi kuvuga nyine turabita abana none se umwana ko yaba akiri umwana nyine akeneye iyo umureberera wundi ko umurusha ubwenge noneho babanje gucuruza nabo erega hazamo na ruswa hazamo na ruswa y'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano Mhm.
ntabwo wapfa guhamagara umubonye nk'abana binjiye mu kabari Mhm.
njye nanabikora ukabaza nk'umukuru w'umudugudu uti ariko hariya muri kariya kabari mu mudugudu wawe ko njya mbonamo abantu b'abana Mhm.
urakurikira ukajya kureba niba berekanye ibyangombwa koko bujuje imyaka polisi iba ikwiye kwa kundi ihurura iyo abantu barwanye cyangwa iyo basakuje cyane mu- mu- mu- ahantu nk'utubari tuba turi mu baturage ukabona abatelefoni polisi iraje baba bakwiye no kugira batya bakaza Rim- eh, de- ndetse rimwe na rimwe bakajya bajyayo nta- babatunguye nta no ku- guteguza babatunguye ye bakareba bakabahana nawe mubyeyi uzi ahantu umwana wawe a- a- azererera cyangwa bamujyana ugakurikira uka- ukanabarega ukabadenonsa ariko none wowe muntu mukuru utinyuka ukajyana umwana ungana n'uwawe ubwo uwo mwana ko ari we wakamuhaye urugero ubwo urumva oya ibyo rwose eh, murisa yavuze ngewe ndabyemera Terence rero we ibyo yavuze ntabwo ushobora no kubyumva na gato ngo ngo kwambara kwambara ibyo bintu ni no gusuzugura abagabo cyane urabanyereka nk'aho ari inyamaswa atari abantu nk'abo badafite ububasha ku mubiri wabo ni ukuvuga ngo nanasanga ibiryo bihiye azicarana ibye gusa ngo ni uko ashonje kandi atari we byatekeye ubwo se yaba ataniye ihene inyamaswa mumbabarire nkoresha wenda ijambo yaba ataniye ihene imbwa z'inama U- uwo muntu azaza wenda nabona wifitiye imodoka nziza yinjiremo ngo ni nziza nanjye ndashaka kuyigendamo arayigendamo se niye ibyo by'imyambarire ubundi ababyeyi tuba dukwiye no kubwira abana ko umuntu aberwa no kwambara mu bisanzwe nta muntu uberwa no kwambara ubusa ibyo umwana akabimenya umuntu wese bavuga ngo araberewe biba bitewe n'umwenda yambaye ntawe uberwa no kwambara ubusa rwose ibyo byo ni ububere mbonezabupfura busanzwe ariko bimbwira ko ariyo mpamvu kuko niba ari ibyo byo n'umunwa ntibawutwikira kandi ntabwo bagenda babasoma mu muhanda uko babonye ibyo ni ugusuzugura abagabo cyane ni ukunyereka ngo abagabo na- na- ntabwo bazi- ntibacunga umubiri wabo umubiri wabo niwo ubategeka Bo nta muntu utegekwa n'umubiri kirazira aravuze ngo ngo ukuntu imana yabaremye imana se yabaremye iki ntiyabahaye ubwenge se ntiyabahaye umutimanama se none se ko bahora n'ubundi batubwira ko ari bo bigange mu bintu byose ndetse ahubwo iyo tugiye mu kuremaho banakubwira ngo ko ari bo imana yabanje kurema yarabaremye se irabasondeka ubwo yaba yarabaremye batuzuye rero kandi nta mana iremye igitambi ibyo rwose bitubeshya sinzabyemera na rimwe ahubwo n'ibyo avuga ngo n'ababyeyi babo ngo ugasanga bambaye ngo ngo bigufi ibyo byo ugomba guha umwana urugero muri byose ntabwo uzabuza umwana ntabwo uzereka umwana ko ikintu ari kibi nawe ugikora ibyo umubyeyi wese asabwe kwiyubaha kugira ngo abere n'abana b'urugero n'ab'abandi bose rega niba n'ibintu byapfiriye Ye, aba- abagabo ubwo reka tubasabe imbabazi bataza kutwumva nabi u- u- u- amagambo Oya, ukoresheje ntibatuze nabi araremereye ariko bigomba kuba bitewe n'uburakari Na- na- kubera kuba uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu
niseguye nababwiye ngo bana- naniseguye ntibambabarira imvugo ngiye gukoresha ariko ndagira ngo icyo kintu tugicikeho twishakisha impamvu ituma uvuga ngo na wa mwana yabigizemo uruhare ntabwo ari byo noneho turanavuga ko ari umwana nyine umwana ararengerwa Ah, none se wowe uransobanurira ute ko wowe uri umuntu mukuru ngo ubonye umwana w'umukobwa yambaye nini ngo wumvise ngo ubwo ngo aguteye ibishuko ibyo bishuko agutera uri umuntu mukuru unamuruta n'ibishuko cye noneho bikagaruka bikaza no kuri ba bana batabonye bwa burere na cya gitsure na ni kwa kwa kundi umubyeyi yamubwiye ko agomba kwiyubaha kubaha umubiri we aka erega ubusigi n'ubunazi biracyafite agaciro byari bifite kuva kera Mm.
noneho ukagaruka ugasanga umwana araterwa inda n'uwo bangana kavuga ariko kera ntabwo abana bahohaga nk'utu isi yari imikino y'abana ibyo dukwiye kongera tukabigarukaho ariko ndagira ngaruke ku ruhare rwacu twese kuko ngenzi ko kera tukiri abana twatinyaga umuntu mukuru wese ntabwo warindiraga umubyeyi wawe gusa No Umuntu kubaha mukuru wese cyane.
waramutinyanga tukamwubaha cyane kuko waba uzi ko agufiteho n'uburenganzira bwo kuba yanaguhana agusanze mu ikosa ubu rero ibyo byose byaragiye hari indangagaciro tutazifite yewe zikanambabaza cyane ariko icyo nanjye nemera ni uko hari ni ikibazo twese tureba buri wese ahaherereye
ye Ah, ubwo rero ah, u- ernest we i kampala yavugaga ko aba- nyine ababyeyi bagomba gutanga urugero ariko kandi n'abarimu bagafatanya n'ababyeyi mu kurera abana ariko kandi nabo ba- Abo barimu abateye inda nabo ikibazo nabo bakabihanirwa barimu Amo- abo barimu nabo bari mu byo nakubwiraga ni ikibazo dufite gikomereye ko n'uwakagufashije n'uwagakoze ako kazi ko kurera nawe nuko yigize ikibura nawe njyewe abo ngabo basigaye bitwa rozi nta n'ubwo ntibita barezi rwose kandi ibyo bazajye bambabarira narabibabwiye ko bagomba gutandukanya bemere baba abarezi cyangwa niba bananiwe kurera tuzabita abarozi kuko bariho barangije abana nyine niyo mpamvu ngaruka ku kintu cyo kuvuga ngo twese hatavuyemo n'umwe dufite inshingano zikomeye
Ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukaba turimo kuganira ku bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa ahanini abana b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya bikabagiraho ingaruka ku buzima bwabo bwose reka ndabona ku murongo wa telefone hari abandi badutegereje twakire na john john uranyumva ariko ndakumva urahagana he Babyeyi,
john urahagana he
ah, ndi muri ayowa ayowa muri leta zunze muri leta ubumwe za zunze ubumwe za amerika Eh, Eh. urakoze cyane kuduhamagara uri uwa mbere uduhamagaye hano kuri uyu munsi uri n'ahangaha muri amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ah, ahanini mfise ikibazo n'igitekerezo Ah, ndaza kuvuga ku kijanye muri makeya kubera ko turimo turagenda tujya ku musozo okay Mm.
ndagerageza kucacagura Mhm.
Ah, ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana b'abakobwa canke n'abandi ah, gihagaze uruhara runiniya je uko ndabibona ruri ku babyeyi baba babarera canke bababyaye kubera ko ah, ndi jewe nkura indero nakuriyemo siyo uno munsi babahereza nk'abavyeyi nka twebwe uko na je ndi umuvyeyi ndafise abana Eh, ikibazo aho gihagaze kugira ngo abana bagire ingeso mbi ah, ikibazo gihari kiva ku babyeyi ati kubera iki kuko uno munsi umwana yigenza uko ashatse nta ndero nk'iya kera ikihari yarahetse yaratitutse kuko umwana arigenza uko asho- uko ashaka kose umubyeyi ho kumu ho kumuhanura ati mwana kuri uku n'uku n'uku yifate uku n'uku ahubwo uko biboneka umenga barabashigikira nk'umubyeyi kubona ashobora kugura nk'impuzu yambara ku buryo aciye ni ku muntu akuze avu- yifata ku munwa ati uwo mwana izo mpuzu azigurira hehe kandi nta mafaranga aba afise ntaca ku isoko ninde ni umubyeyi aba yazimuguriye hanyuma ikindi naco ku kibazo cy'ivyo by'ihohoterwa guterwa inda n'ibindi abana nabo ikibazo cyabo ubu u- basigaye baronka indero nzi- zindi ziva hanze bironderera bo nyene n'abavyeyi badashobora uko- ku- kubakosora ngo babahanure kuko ubu ubu afise ibintu byinshi nk'akarorero nk'umwana afise imyaka umunani ugasanga afise telefone irimo facebook Mm, ibyo ba- facebook facebook iyo yuguruye na- n'umuntu akuze ayuguruye usangamo ibintu biteye isoni by'agahomerabunywa ni ukuvuga rero uwo mwana iyo afise iyo telefone akabiraba niho aca agira ya ngeso mbi yo kwipfuza ubwo rero iyo amaze kwipfuza nawe aca arondera inzira yo gushika kuri bya bindi yabonye kuri ya facebook Mhm.
ati ibi bintu nanjye nobishika ku gute cyangwa ati bimeze uku n'uku n'uku ntumbure bikamuryohera ku jisho Mhm.
akarondera ari ingene abyinjiramo bwa babyeyi rero kugira ngo abo bana bamere neza nibabahanure babindishe indero runtu nk'uko natwe twakutse kuko ndibuka twe tukiri abana ntitwarenza isaha ya saa kumi n'imwe kuba twegereye haziko ata mwana akiri hanze acerewe kwi- kwegera muhira yarakubitwa mugabo uno munsi ubanza batagikubitwa sabwe ubanza ubu ngubu abana batagikubitwa Eh, aho rero niyo ni- nico kibazo nshaka guha akarorero ngaha iwacu ntushobora gukubita umwana aha muri amerika ntushobora kumukubita Eh, Niyo uretse ko umukankamuye ushobora kumuhana yatewe ukundi gutaha, n'ubundi ni uko aribwo buryo abakera bari bafite bwo guhana ariko ubu ngubu mushobora kumvikana n'umuntu mukaganira akumva icyo umubwiye utagombye kumukubita kuko n'ubundi mu kinyarwanda aho barajyaga banavuga ngo inkoni ivuna igufa ntihana ingeso
muri iki gihe naho umukankamira nakubwira ati unkankamira uri nkande ati nkora ko ndahamagara polisi ye john urakoze rero reka twakire n'abandi rwose ura- uragaruka ku burere bw'abana ababyeyi bagomba ku- kurera abana babo neza nk'uko n'abandi bakomeje kugenda babivuga ndagushimiye cyane reka twakire na alex alex uranyumva
ego ndabumva Eh, dushigaje agahe gato cyane igitekerezo cyawe muri make cyangwa ikibazo Eh, gi- ni igitekerezo cyo nagomba kuvuga kuri icyo kijyanye n'abakobwa uno nzenya urimo urabiraba indero yaratitutse muga n'ababyeyi nabo bari bakwiye kubasubirako hajya ubonye nk'umukobwa arazanye telefone ntuzi iyo yayikuye mugani nawe uri umubyeyi ugaca wihorera mugani haca iminsi ukabona tuwayinda mugani ukaza kumutuka utabanje kumuhanura ahubwo boraba bakagitorera umuti ubwa mbere na mbere icyo azanye cyose mukaza mukamubaza wagikuye yego bavuga ati ubukene n'abadake- n'abadakenye ajya mu matelefone arashobora gukoreshwa mu bindi aro- arondera uburyo hariho n'abavuze yuko ngo harimo facebook uca usanga barimo barore- barorera ibindi biza bizana ukwipfuza kugira bace bashika gukora ibyo kugira batware n'inda cyangwa bakore n'ubundi buhunzi ye Aho byumvikanye rero- niyo ni tekinoloji bakomeje kuyigarukaho cyane Eh, bavuga ko i- nayo iri mu bintu birimo kugenda bishuka abana ariko kandi nako n'ababyeyi bagombye kumenya impamvu aho ayo matelefone abana bayakuye niba banayakeneye bya nyabyo none rero alex reka twakire uwa nyuma uduhamagaye kubera ko ndabona amasaha yagiye gilbert turi kumwe Eh, mu masegonda makeya dusigaranye
na jeje hari nk'igi- ni igitekerezo nagomba gutanga ye gitange muri make
bo ni uku- ni ukuri batuye kuri umutumire ariko aravuga bijyanye n'abantu b'abarezi birababaje cyane kubona aho umurezi n'umwana yigisha usanga bafite- ba- bafitaniye konfiyanse irenze ugasanga umwana ari mu ishuri na telefone ariko yandikira umurezi wiwe ati saa sita gute ibintu nk'ibyo bimeze nk'ukubonya kuko byamuzawe kandi tuba amato babibonye ugasanga umwigisha n'umwana ahora yigisha bafitaniye inda ugasanga ni umugore wiwe ibintu nk'ibyo harakwiye kubaho ingamba hakabaho n'ukuntu leta yo nyine ubwayo yarekwiye gushyiraho amategeko presiyo icyo nakwita presiyo ku barezi na- na- n'abanyeshuri kugira ngo ntihabe ihuriro kuko mu minsi iheze umwana vama abonye umwigisha amwigisha bagahura no yego reka tuzabigarukeho Ah, mari imakire nagira ngo ubwo ngo ijambo rya nyuma nko kuvuga ngo i- inama watanga mu masegonda ma- nka- make cyane
ndumva nta yindi irenze iyo kubwira buri muntu wese ngo ntagaruke ku nshingano ze kandi twibuke ko twese dufite inshingano ah, zo kurerera igihugu no kurengera abana mu bintu byose ariko umubyeyi niwe aza mbere hagakurikiraho umurezi muri rusange n'abo baturanyi n'abandi bose ariko Yego.
noneho nawe Iyo reka mbashimire rero ndabona igihe kiragiye nyine mwakoze mwese kudutega amatwi no gutanga ibitekerezo ingabire wakoze cyane no ku buhanga bw'ibyuma ndabashimiye